beautiful wife of yul edoche wey dem dey call may edoche don't dump her wedding ring months after in husband wey dem dey call you edoche go carry one akpakpu say na wife immediately marry judy austin ah may no get any option o than to fling her wedding ring through. throway my people, now welcome to morin tv i greet you now, according to where you for dey watch me from abeg if you never subscribe make you subscribe o oh, na here e dey happen all my returnees i say god bless una yes o so, hmm, our beautiful may all the team may i dey say kpoko for una all the winning team of may i say kpoko for una yes e no be news again say yul edochie nollywood actor wey dem dey call yul edochie since when he break im wife heart when he go marry judy austin her second wife uh, eh, may edochie no get any option than to fling her wedding ring my people una know say wedding ring na vow wey husband and wife take for each other use am as a symbol of love say ah for better for worse for richer for poorer uh, till death do us part all those kind of vow wey be say dem vow say she go be the only one and the only wife everything at the end of the day yul edoche no fit keep to that vow He don break the vow so may edoche no get any other option than to fling the ring throw away because she cannot be wearing ring when the ring when e be say e ban two of dem don the person don break the vow because wetin i know be say na till death do dem part like me when my i lost my husband When dem dey bury i have to remove my wedding ring throw put inside his grave because that is the vow where me and I make saying that he death do us part and by so doing i'm free to live my life na so e be so as if be say yul edochie look look finish use im hand scatter wetin e build oho may not get any option na to remove the ring because that ring no make any difference my people wetin una think about this thing if you be yul um, uh, sorry if you be may edochie you no go fling di so called ring throw throwaway you go fling him, so now so just be a lot of people don't react as eh, eh, may edoche don eh, drop the ring somebody say may dropping her wedding ring does not mean judy has dropped house yule is still on case free free lady take your eyes off yule family Now waiting somebody talk any man who doesn't have happiness in her marriage should wisely manufacture one to avoid untimely deaths i don't know what these people mean by these comment so um, another person say yul edoche has asked his critics to concentrate on his several other achievements and leave his private life alone so so um my people if you look this whole thing very well Eh, for dis eh, video one this video clip one i see una go see where may edeche dey do advert she don't. since when e be say you decide to break in heart sama in heart for gram. she pick her heart into in heart wey be say dem break into pieces she pick am reshape am mold am una know say when life give you lemon you go turn into lemon juice It e turned the opportunity to money making venture and as una can see every day na may edoche dey smile dey smile dey go bank dey smile go bank and uh, im husband no get any option dat to dey tell am congratulation and uh, wetin dem dey call am dis uh, akpakpo wey dem dey call judy austin wen e be say look finish come go chook head for pipo marriage dat one eh hey e want to compete with um, may edoche bet, she no dey see may edoche back at all may edoche use silent take finish am finish everything about her na as may edoche dey run na so e dey pursue am for back for where e no dey fit e no dey fit meet up because where i wan take meet up the other time don go buy um, slim uh, tea slim uh, bet wey go take uh, package all those im fat fat uh, fat wey full im belle e don go buy am e don go dey do all those things say na so that make him slim make e look like make e look sexy like may for where go no go go no go e come at say dem give am gift May when na buy buy am no be say na gift dem give am na buy buy am come come dey thank the so called people for where dem dey laugh people in fact anytime wey be say anytime when e be say yule doche um, second wife wey dem dey call judy austin come out na a lot of backlash gbos na dem go give am im go shock him sometimes im go come even vex turn off im comment comment section make dem no finish am for where small time go open am immediately open am shey no be small tin o oh, my people. i no know who send this woman i know say for im mind e go dey regret am go say god who even send me this kind wahala this kind life wey be say i dey live na life be this. na life be this. This one wey i dey live no be life again na so im go dey talk for im mind but being that shame no go gree am na im e go just dey dey do cover up well meanwhile our beautiful may edoche don come out to come advertise this thing when e be say she post for her instagram page na him a lot of her fans come dey um, eh, come dey praise am o oh, say ah say asora say na may say dem go buy dem go compensate dem go buy in fact no be small thing o oh. na so may dey shine dey shine dey enter different different when even wear this shirt na so dem come talk say make he snap the picture make dem see the full one He snap he show im fans that is eh she so busy with her brand and um, um, uh, brand influencing stuff and she dey cash out every day every day meanwhile Jude austin come and say him too fine o say make dem come love am o make dem come like am o say her person go look am he no go like am They say you lie we no like you Jude austin Jude austin if you know where you and you where you and yall edochie baff make una go there go pick una towel and una pant and una underwear for as for may edochie eh, With the internet in-law we stand gidigba by her side she no shaking more endorsement deal is coming in fact she don get two now another one is on the way another one is on the way na so she go dey pack the money that table when e be say you like doche say um, judy austin dey bring to the table we go know because the movie when e be say judy austin don go release as i dey na as i dey tell una market don dey fall press am heavy market don dey fall price am because nobody dey interested in a movie again because anytime people then dey see am then dey see am like wicked person that dey use wickedness eye take dey look am say na very heartless woman be when e no get shame na that kind eye na everybody take dey look am dey say hey, make only here and in in yule edochie make dem sit down dey watch their movie say because they are no longer interested o all attention has shift down to queen may yeah -huh. so somebody say we are coming to your dim um, right away my baby girl looking so pretty as um, as uh, may edoche dey advertise this uh, product na so people dey compliment am dey tell am oh, sweet sweet word omali charm na so somebody talk somebody say omali charm somebody say when okay na me even talk that one say when life give you lemon turn am to lemonade um, somebody say see how classy eh, and gentle and soft and uh, soft spoken more win to you male another person say may you na may you are now the national sweetheart congratulations more d more win another person say i love the hair change you i heard i love the hair change you look so sweet long uh, strong woman much love from uganda somebody say since you since it is you we will buy hey i just dey love me. dey go i just dey love am this babe too much she is just too much i know uh, the fact eh the thing wey e be say go dey you le doche mind be say hey who send me oo oh? who send me oo oh? i don fall my hand oo oh. how i wan take do this thing how i wan take cover my face with shame oh you le doche look at you you see yourself you see what you have done to yourself you see so somebody say i want to talk about you you your beautiful ankara dress but your lip and eye is making is making my eye to making my eye turn nne imaka you too fine oh omalicha another person say this makeover this makeover sit well on your face your eye sparkle your lashes laid perfectly your hair is giving your nail modest oh mo oh i too love this woman someone help me oh chai my people the love is just too massive congrats to me edochie people the question wey be say i want to ask now be say if you dey for uh, may edochie position eh and this kind thing happen you go see dey wear the ring now dey ask for person like me eh hey if na gold i go just sell am chuck in the money for pocket but if na no be gold i go just fling am throwaway go one corner All right, my people, una here i wan stop in case you never subscribe to this channel what are you waiting for what are you waiting for na here for the happen o oh, una do